Iyi mwumviriza ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri City Radio FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo irindwi na zibiri naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com muri kumwe na fide niyo ngabo ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha amakuru dutegura tukanayabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza c'umugera wa korona ikiza c'umugera wa korona naho cagumije abantu mu ngo zabo ntivyabujije imirimo imwe imwe kubandanya hakoreshejwe ubuhinga bwa none abanyafurika baba mu gihugu c'ubwongereza n'ivyo bakora naho amashuri yugaye tuzobandanya twigisha dukoresheje interineti tubandanya dutanga ibikorwa kuko dusanzwe dufise urutonde rw'ivyo abana barinda kwiga tubandanya twigisha uko vyamye uyo ni madamu ndikumana chantal mwigisha yagize umwuga ivyerekeye kwigishiriza kuri interineti iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ziri mu runani rw'abashingwamanza bakurikirana ivyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu kavide dutera ivyatsi ubwicanyi bwabereye muri komine matana intara ya bururi mu bumanuko bw'uburundi hamwe n'abanyagihugu b'abakongomani baba uvira muri repubulika ya demokarasi ya kongo bageramiwe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yararagwa turazibashikiriza mu ido n'ido mu kanya muje kure y'amaradiyo yanyu imbere y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tubanze duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya duhere mu bushinwa aho leta y'ico gihugu no munsi yatangaje ibiharuro bishasha vy'abahitanywe n'umugero wa korona birengeye ivyari vyatangajwe imbere yaho tomas kamirinda dufitiye inkuru y'idonido leta y'ubushinwa iravuga ko kugera ku itariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi kwa kane ni ukuvuga kugera ejo hashize kwa kane abantu bose hamwe virusi ya korona mu gihugu cyose yahitanye ari ibihumbi bine na magana atandatu na mirongo itatu na babiri imibare ya mbere yari yaratanzwe kugeza ubu yavugaga ko abantu bazize iki cyorezo ari ibihumbi bitatu na magana atatu na mirongo ine na babiri imibare mishya iraturuka ku yindi nayo mishya yatangajwe uyu munsi n'abayobozi ba Wuhan aho virusi ya korona yatangiriye mu kwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka ushize bavuga ko abishwe n'iki cyorezo muri uyu mujyi ari ibihumbi bitatu na magana umunani na mirongo itandatu n'icyenda mu gihe bwa mbere bavugaga ko ari ibihumbi bibiri na magana atanu mirongo irindwi n'icyenda aya makuru mashya yo mu bushinwa ashobora kongera urwikekwe amahanga abufitiye nka leta zunze ubumwe za amerika n'ubufaransa bakeka ko butavuga ukuri ku cyorezo cya virusi ya korona leta zunze ubumwe za amerika irega kandi oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ko yakingiye ikibaba ubushinwa byabaye intandaro yo guhagarika umusanzu wayo leta zunze ubumwe kandi icyo gihugu cya mbere gitanga umusanzu munini muri oms urarenga amadolari miliyoni magana ane ku mwaka naho perezida w'ubufaransa emmanuel macron mu kiganiro yari ayahaye ikinyamakuru financial times cyo aragira ati hari byinshi byabaye mu bushinwa tutaramenya urakoze thomas naho muri australia bagiye gutangura ibipimo bitanga inyishu zihuta bya covid 19 ku miryango y'abasangwa butaka eugenie mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru ibisubizo by'ibyo bipimo biboneka nyuma y'iminota mirongo ine n'itanu bizatangira gukorerwa mu midugudu irenga mirongo inani ituwe n'abasangwa butaka mu misozi ihanamye abategetsi bavuga ko bizabafasha kurushaho gukurikirana ikwirakwira rya virusi ya korona mu bice byitaruye aho ubusanzwe kubona ibisubizo bifata iminsi igera ku icumi ibyo bipimo byihuse bya virusi ya korona byitezwe ko bizatangira muri ibi byumweru biri imbere bizakorwa ku bufatanye n'ikigo cyo mu mujyi wa Sydney kizwi nka Kirby Institute na kaminuza Flinders iri mu majyepfo ya Australia ibice bituwe n'abasangwabutaka biheza abaturuka hanze bakora ibikorwa byo gukumira virusi ya korona abayobozi b'abasangwabutaka basanga icyorezo icyo ari cyo cyose cyabameneramo cyagira ingaruka zikomeye ku miryango kubera ko basanzwe bafite ibibazo by'insobe bijyana n'ubuzima imyaka yabo yo kubaho iri munsi y'abandi baturage ho imyaka icumi hari umubare munini w'abasangwabutaka bafite ibibazo by'impyiko zidakora abarwaye diyabete n'abanywa itabi mu gihe akenshi baba batuye mu nzu imwe bacucikiranye abasangwabutaka bagize kimwe cya gatatu cy'abatuye igihugu kandi babaho mu bukene bukabije bararwaragurika kandi benshi barafungwa guverinoma ivuga ko abasangwabutaka bafite ibyago biri hejuru byo kwandura virusi ya korona mu gihe cy'icyorezo cy'ibicurane bizwi nka h1n1 mu bihumbi bibiri n'icyenda abasangwabutaka muri australia bari bagize kimwe cya gatanu cy'abinjijwe ibitaro bose kandi cumi na gatatu ku ijana icyo gihe bitabye imana
dushimire bagenzi bacu thomas kamirindi na eugenie mukankusi badushikirije amakuru makuru makuru avuga hirya no hino ku isi mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abari mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikire kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora abashobora kudushikira kuri internet ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi urunani rw'abashingwamanza bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu covid ruratera ivyatsi ubwicanyi bwabereye muri komine matana intara ya bururi mu bumanuko bw'uburundi bugahitana abantu batatu bo mu muryango umwe ku munsi wa gatatu w'indwi ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu pierre clave niyo nkuru ubwicanyi bwatumye urunani rw'abashingwamanza bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu kavibe ruhaguruka ni ubwabaye ku munsi wa gatatu w'indwi mu bumanuko bw'uburundi komine matana intara ya bururi amatohoza ya mbere yakozwe n'abo bashingwamanza yerekana ko abantu batatu igipolisi cemanze ko cishe bari bafashwe barabohwa burizwa imodokari kugira ngo baje gufungwa kavibe ruvuga ko haheze akanya bamaze gufatirwa mu rugo rumwe aho irubanga muri komine matana baciye bicwa barashwe ubwo runani rwibutsa ko mu bumanuko bw'igihugu nyene haheruka kubera ubundi bwicanyi bwakorewe umuntu umwe muri komine mugamba n'uwe nyene amakuru kavibe rufise ni uko yari yafashwe ari mu minwe y'igipolisi metre diodone bashirahishize atwara urwo runani rw'abashingwamanza ariyamiriza ico we na bagenzi we babona ko ari ubwicanyi ndengerabutungane bwasubiye kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi rero uh, igihano co gupfa carahavuye guhera muri bibiri n'icenda kandi naho cobaye kikiriho umuntu igihano gishigwa mu ngiro hari icaha camaze kumwagira abo bantu bose bagize iminsi bicwa urw'agashinyaguro ni abantu baba bakirabere imbere y'amategeko nta mupolisi afise uburenganzira bw'uko amufata akamwica twaboneyeho akaryo rero ko kwiyamiriza bimwe byihanikiriye ubwo bwicanyi ndengerabutungane tunahamagarira ubutungane bw'uburundi bukagerageza bugatangura amatohoza bidatevye kugira ngo abantu bakoze ubwo bwicanyi ndengerabutungane bakurikiranwe bashigwa imbere y'amasentare bacibwa imanza zibereye umwe muri abo bagabo batatu biciwe irubanga muri komine matana yitwa pascal n'inganza bahora batazira kaburimbo uwo yahoze ari mu gisirikare cy'igihugu ca kera agatwe kiwe karondegwa n'ubutwara inama nshingamateka reveriyano ndikuriyo uwo munyacubahiro avuka mu ntara ya makamba ihana urubibe n'iyo biciwemwo yabicize ahabona mu mpera z'umwaka uheze amwagiriza kuba ari inkozi y'ikibi yitwaje ibigwanisho kaburimbo ndamukeneye umutwe canke akomeye imiliyoni zitanu abona canke yapfuye umuzana umutwe ataba bitanu higanwa ryo kumurondera nta muntu ashobora guhungabanya umutekano w'abene igihugu ngo ikomine ari umwe ni kumukuramwo abasigaye gusa kubaza imana yuko umuntu aba acumuye urunani kavibe nabwo ruti twibaza yuko bamunyarukije kugira ngo bace ayo mafaranga abo bashingwamanza bamenyesheje ko ico ari icaha gihanwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi kandi ko atankeka bazoyitura nk'uko babikoze ku bindi byaha by'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu tugahamagarira abarundi kandi yuko amabi nk'ayo bubandanya bayamenyesha kuko ejo ejo bundi ibyaha nk'ibi bizotegerezwa guhanwa n'ubutungane bw'uburundi bwasubiwemwo canke ubutungane mpuzamakungu turahamagaye kandi abantu baserukira ubumwe bwa afurika bari mu gihugu ibi bintu biba babona ariko ntibarukure mu kanwa ibintu biriko biraba mu gihugu aho bigaragara ko umuntu wese yikekwa ko yoba atavuga rumwe na leta hari abariko baranyuruzwa hari abafatwa bakicwa hari abahohoterwa kuko mu burundi biboneka yuko ibyaha by'agahomerabunwa bibandanya twagerageje kurondera umushikiranganji w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana kuri telefone yiwe ngendanwa ariko ntibyadukundiye iyo yitaba umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika yari kumubaza ko bari amatohoza aratangura kuri ubwo bwicanyi ikindi twari kumubaza ni iciyumviro ciwe kuvyagirije ivy'urunani kavibe ko ari ubwicanyi ndengerabutungane kuko abishwe bari bamaze gufatwa nk'uko biri mu rwandiko rwa kavibe ico bikoze mw'itangazo rigufi ry'igipolisi ku rubuga rwa twitter cemeza ko civunye gisambura congera cica abagizi ba nabi batatu igipolisi congera koko cafashe umuntu umwe hamwe n'ibigwanisho birimo inkoho mu minsi yeze umushikiranganji w'agateka kazina muntu martin ivy'abandi yahakaniye ibiro vy'ijwi rya amerika biri nairobi muri kenya ko igipolisi kitaja muri ivyo bikorwa bihohotera agateka kazina muntu basize hamwe ibyo kugira politike kurwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira agateka kazina muntu guharanira agateka kazina muntu ubitandukanya na politike niyo riko bikora neza tumaze iminsi tubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose ko ari inzego z'umutekano nta ko komandoma y'inzego z'umutekano igenda igakorana ikagira umugambi wo kuza gukora turaba tugenda mu hohotera agataka zina muntu biradutangaza cyane iyo abantu bibereye hanze bagatanga ayo maraporo urunani kavibe rwogo ruri kumwe n'abandi bashingwamanza b'abarundi n'abanyamahanga ruvuga ko urutonde rw'amadosiye batwara muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi rubandanya kwiyongera kubera ubwo bwicanyi amadosiye amaze gushikanwa muri iyo sentare arenga gato ibihumbi bibiri pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze pierre clave kuri iyo nkuru naho muri congo abanyagihugu b'abakongomani baba uvira bageramiwe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yarayiragwa yuzuza uruzi rwa murongwe aho gushika ubu ibiziga by'abantu mirongo ibiri ari byo bimaze kuboneka mu gihe ibikorwa byo kurondera abandi boba batwawe n'uruzi rwa murongwe bibandanye inkuru ya vedaste ngabo ari mu gisagara cya buvira ibihumbi by'abaturage bituye muri buvira byazindukiye mu gahinda byatewe n'uruzi rwa murongwe rwishe abantu rukomeretsa abandi rusenya amazu amaduka ndetse rutwana na bimwe mu binyabiziga birimo imodokari muri za veni za kasenga murongwe kakombe kabale karehe munanira zibasiwe cyane n'uru ruzi rwa murongwe wahuraga n'abantu bari guhungisha abana abandi nabo bari guhungisha bimwe mu bintu byo mu mazu mu gihe abandi nabo barimo bashaka ababo batwawe n'urwo ruzi amazi nyine nubwo twari tujyanye harimo amasaha asaba y'ijoro twaje tubumva nyine murongwe yuzura natwe tubona atangura kwinjira mu nzu turasohoka tuza hanze bujya mu nyuma aragabanuka amaze kugabanuka dusubira kuryama hanyuma saa munani hanyuma mu nyuma aca arasubira adutera tena nta muntu arakoye ikintu na kimwe twari twagiye kurokora abantu nanone bari hari hepfo nabo bari batanguye hanyuma bamwe ndibaza benshi ndibaza baba bapfuye nka benshi kubera nta muntu n'umwe ndazi azi iby'uwundi kubera twahise tuva mu mazu duhunga ibintu twabonye kabisa n'ukuri birateye n'ubwoba byutse mbona amazi kubera abantu mbona bari ko baragenda nabo nyine tubarogota abandi bamwe bapfuye nyine ewana ibintu byayangaye kabisa urumva nta nsiguro twobiha aha abantu bose babuze iyo bajya n'iyo bava urumva twabyutse twiruka kubera amabuye yajya ariruka turiruka aha byose byatwawe aha dusigaye uko nyine n'ibiki byanyu byagiye amakinga yose yagiye ibyo nyonga na nyonga ikinga byose abantu bose twace twiruka hari abanyu mwaguze eh hari abahungu bangahe batatu bagiye umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Uvira Dr Nimipanzu yabwijwe rya Amerika ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu yuko bari bamaze kubona imirambo mirongo ibiri n'ibiri ndetse n'abakomeretse mirongo itanu bamwe muri bo bari mu bitaro bikuru bya Uvira ndetse n'ibitaro bya Gasenga mu gihe bagikomeje gushakisha indi mirambo ndayishimiye Felix nawe yari muri Aveni Kabare avuga yuko usibye kuba atazi aho abaturanyi be bari uruzi rwa Murongwe rwatwaye n'inzu yari asanzwe akoreramo imirimo y'ubucuruzi nari mfise imifuko cumi y'ifarini bari ufise amasafuriya mirongo itatu amasahani n'amameza matera zagiye n'amazi aha adusigaye twifumbereje nta kintu na kimwe umuntu bavuga ngo yarokoye n'amahera yari mu nzu yagiye nyuma y'aho ibi biza byibasiye abatuye muri buvira umuyobozi w'intara ya kivu y'epfo teo ngo wabije kasi abinyujije ku rubuga rwe rwa facebook yavuze yuko agiye kohereza intumwa za guverinoma y'intara hamwe n'abadepite bavuka muri buvira kugira ngo barebe uburyo batanga ubufasha ku baturage bibasiwe n'uruzi rwa murongwe bamwe mu baturage batuye buvira barimo abakuze bavuga yuko uru ruzi rwa murongo rwongeye kugarukaho rwari rusanzwe runyura muri aveni fizi mbere yo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo urunani na gatanu ariko kuri ubu abaturage bahahinduye amaveni ibi biza byibasiye Uvira mu gihe abatuye muri uyu mujyi bari bafite ikibazo cy'amazi ya Tanganyika yasenye amazu menshi amasoko ndetse n'ibarabara rihuza Uvira na Fizi Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo turagushimiye Vedaste kuri iyo nkuru
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi rya amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ikiza c'umugera wa korona naho cagumije abantu mu ngo zabo ntivyabujije imirimo imwe imwe kubandanya hakoreshejwe ubuhinga bwa none mbere no kwigisha byarabandanije umwarimukazi w'umurundikazi chantal ndikumana aba mu bwongereza ari mu barimu kwigishiriza kuri interineti babigize umwuga aganira n'ijwi rya amerika chantal ndikumana yavuze ko afurika ishobora guteza imbere igisata c'indero hakoreshejwe telefone ni mu kiganiro c'idonido yagiranye na venuste nshimiyimana akorera mu biro vy'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza aho mutuye mu majyaruguru ya londres umurwa mukuru w'ubwongereza mwirinze mute icyorezo cya virusi ya korona mu kwirinda icyo kiza cya korona virusi twirinda kuja hanze dusohoka gusa iyo turinda kuja gusuma ibifungurwa canke kugura imiti canke iyo umuntu akeneye nko kuja kwa muganga muga naho kwa muganga baratwankiye yuko twogendayo kiretse iyo umuntu afise nk'amasinye ya korona baguha inimero ujako bakakubuza kuja kuraba umuganga akuraba hama ikindi turakaraba umwanya wose iyo wasohotse impuzu ukazimesa ibirato ugakura ku muryango umuntu akagira isuku mu nzu akoza hasi kugira ngo twirinde kuzana icyo kiza mu nzu hama iyo tugiye gusoma naho turiha umwanya hagati y'aho duhagaze n'aho uwundi muntu aba ahagaze none hashize hafi ukwezi kose ubwongereza buri muri gahunda ya guma mu rugo noneho byanongerewe kugeza ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa gatanu nk'amwe b'abarimu abigisha mu kirundi muzakomeza kwigisha muri mu ngo zanyu mukoresheje interineti ego cyane n'aho amashuri yugaye tuzobandanya twigisha dukoresheje interineti twari dusanzwe dutanga ibyigwa kuri interineti dukoresheje amavidewo n'imyimenyerezo duha abana dukoresheje amasite icyo twita mu cyongereza ama webusayiti izo rero zatumye tubandanya dutanga ibikorwa kuko dusanzwe dufise urutonde rw'ibyo abana barinda kwiga tugaca tubandaniriza ko barabizi turafise ukuntu tubirungika tukanashobora no kurungikira ama imeri ababyeyi bakamenya ati murabe abana barafise iki gikorwa barinda gukora uwo munsi hama icyiza cy'ibyo bintu ni uko izo site icyo bita webusayiti mu cyongereza zirakosora zica zikosora umwana hama twege gusa tukandika tubarira umwana uti aha wakosheje wari kubigenza uku n'uku n'uku tubandanya tugisha uko byamye uravuga nyine nk'amwe b'abarimu bo mu bwongereza mufite za mudasobwa aho itumanaho ryakataje abarimu kimwe n'abanyeshuri bo muri afurika ntabwo bafite za mudasobwa zihagije bakora gute kugira ngo nabo bashobore kwiga muri bino bihe by'amage
mu kwiga ku bantu bo muri afurika ego harimo bamwe bamwe usanga bafise ibyuma ibyo twita ordinateur cyangwa laptop mugabo ibyo laptop cyangwa ordinateur si benshi bazifise mugabo icyo nabonye muri afurika ni uko abanyagihugu benshi bashobora kuba bafise itelefone izo telefone rero zirashobora gukoreshwa n'abo bigisha bagategura ibyigwa bakoresheje kujya ku ntu bashobora gutegura videwo isigura neza icigwa icigwa barenda gutanga bakandika n'imyimenyerezo abana baza gukora uwo mwigisha agaca ategura n'inyishu n'inyishu kumbure aza kurungika akarungikira kuri telefone y'umubyeyi cyangwa y'umwana mugabo uwo mwana yabanje kurungika ibyo yakoze yabifotoye birakunda cyane kuko telefone muri afurika isigaye ifiswe n'abantu benshi no mu giturage mu giturage urasanga abantu bafise telefone ibyo rero byofasha abana bakabandanya biga n'aho batafise ordinateur laptop kuko izo telefone zizofasha kugira ngo ibyigwa bikwiragire hose mu mihingo y'igihugu uvuze ibyo gukoresha telefone mu kwigisha nyemerera nibutse ko abaturage hafi miliyoni magana arindwi na mirongo itanu bo muri afurika bafite simukadi ka gakarita nyabwenge kaba muri telefone none ayo matelefone wayakoresha mu kwigisha hari icyo byahindura nk'uko wabivugaga cyane cyane ko hari ibihugu bifite telefone nyinshi bitagira amashuri ahagije ego cyane byohindura cyane kuko byotuma ibyigwa bishikira abanyagihugu benshi abanyeshuri benshi aho bari mu mihingo iri kure abana bakaronka uko biga hari abana benshi usanga bagenda n'ibirometero byinshi ntibashobore gushika ku mashuri ibyo rero byotuma byorohereza abigisha kugira ngo ibyigwa bikwiragire mu banyagihugu bose abaturage mu kinyarwanda hama bigatuma bigatuma n'abana basibye ku ishuri kubera kurwara bashobora gukurikira ibyo batashoboye kwiga uwo munsi basibye icyiza cyo kwiga kuri interineti ni uko nta n'umwe asigara inyuma nta n'umwe asigara inyuma hama iyo hariyo abigisha bafise umwete baba bateguye ibintu byinshi barinda kwigisha bakabirungika tuvuge barikurinka nk'ibyo bateguye nka bishyika nka bitanu ku minsi tuvuge iminsi ibiri hariyo abana usanga babihejeje hakiri kare bashobora gusa umwigisha ati mwigisha ndakeneye ibindi byigwa uwo mwigisha rero arashobora kuba yarateguye ibyigwa bikwira novuga nk'amezi atatu uwo mwana ugasanga arahejeje n'ingoga kubera aba ari umunyabwenge bya bindi umwana usanga avuga ati ibyigwa ntibikwiye ugasanga umwana arakubaganye kubera yahejeje izo ngorane zisaba kuhaba canke murabizi abakobwa kenshi muri afurika ababyeyi barabagirira impuhwe kubera ingendo ndende ugasanga barabasibije ku ishuri canke hariyo n'ibindi wundi mwanya umukobwa ashobora gusanga atashoboye kwija ku ishuri kubera ari mukene atashoboye kuronka ibikoresho bikwiye kenshi urabona hari iminsi itanu umukobwa akenera kuguma mu rugo kubera mu kirundi tubyita ubutinyanka ugasanga yagumye mu rugo ibyo rero bizotuma abakobwa batanasiba ibyigwa kubera izo ngorane zahari zo kubura uko bajya ku ishuri mbese amasomo yose ashobora kwigishwa kuri interineti ego amasomo yose ashobora kwigishwa kuri interineti kiretse yuko hariyo nk'inkama ibyigwa bya siyanse nka shimi mugabo hari igihe usanga hari ibikorwa byarinda gukorwa muri laboratwari ibyo rero boca barinda kugira amavidewo kugira bereke ikindi ni nka ikigwa cyitwa fizike hari igihe usanga ukeneye kujya muri laboratwari na biyoloji ariko ibindi byose ibindi byose birashobora gukorerwa kuri interineti kiretse gatonya nka ikura ibyigwa bategura icyo navuga mu gifaransa aha ibyo birakenera ko umuntu akora ibintu mu ishuri mugabo nk'ibiharuro icyongereza igifaransa shimi fizike biyoloji icyo twita computer science ict histoire geography kwiga media studies nyine nuvuga mu mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi musique cyangwa religion na filozofi psychologie na Mbese- ekonomi mbese madamu ah, ibyo uvuga urimo urabisoma cyangwa urabivana mu mutwe wawe ni mu mutwe kuko nko eh, ama- uko ibyigwa bya mbere bikomeye mu mashuri bimeze hariyo matematike niyo ya mbere Uri- uri- agacaza uri- uri igihangange rwose
murakoze none mbwira i- iyo myigishirize mishya ah, ni ibyo ifitiye akamaro gusumba abandi yo kuri interineti ibyigwa usanga bikenewe cyane aba ibihugu byorinda gushimika ko cyane ni ukwigisha ibiharuro ibyo mwita imibare mu c- mu kinyarwanda eh, no kwigisha siyansi ubutunzi bw'ibihugu butera imbere ibyo byigwa usanga kenshi bigize ishingiro y'ubutunzi bituma bironka abahinga bategura neza amatungo y'igihugu yaba amatungo yo mu butaka cyangwa ibigega bajya usanga bategura ibigega by'igihugu eh, cyangwa abantu bakomeye batwara ama- amabanki cyangwa batwara amashyirahamwe barinda kuba barize i- ibiharura imibare kugira ngo bumve ingene ba- batunganya ibyo eh, barinda gukora Eh, ikindi ni uko eh, ibyo byigwa usanga kenshi bitegura abanyeshure mu mu byo twita amashyirahamwe an- ahanitse mu buhinga bushasha bwa bwa tekinoloji ubu unye mu burimyi barakoresha n'ubuhinga bu- bu- usanga buhanitse eh, usanga us- kandi abantu bubaka bubaka nk'ibiraro cyangwa amabarabara bituma bituma mm, bagira novuga akazi keza kubera baba bafise ishingiro ryi- ikomeye mu- mu cyo twita eh, iyo mibare cyangwa izo siyansi baba barize eh, bajya bubaka amagomero y- y- y'umuyagankuba cyo bita eh, barage electrique bose bakenera eh, ibyo byigwa mu magambo make mbere y'uko turangiza mbese hari ibyo mutari muzi mu myigishirize yitaruye iyo ya e-learning mwabayemo inzobere ndashaka kuvuga abahinga kubera iki cyorezo cya virusi ya korona ego cyane kuko hari igihe wasanga abana bagize ingorane yo kugira ngo bashikire ibyo byigwa kubera ego ibyo byo kwiga kuri eh, interineti ni byiza mugabo hari usanga umwana atumva n'ingogana n'ingoga bigaca bituma rero utegura n'ingogana n'ingoga ibindi uwo murungikira kuri imeri biri kuri kuri powerpoint umusigurira buke buke usigura ugaca ubirungika byatumye tubona agahe- agahaze ikibuze muri izo website ugaca usanga uvuga ati bon ubusubira tuzoshiramo ibindi ibindi bi- bishi- bitegura utatahuye neza kugira ngo aronke i- ibintu bitandukanye yojako nubwo bwose mwari mufungiye mu rugo byababereye intanda yo kugira ibindi mwiga bibafasha mu myigishirize yanyu ego cyane ego cyane nk'ubu unye turafise inama rimwe mu ndwi hamwe n'abigisha hariyo wasanga tugira amanama habaye ingorane kubera turi abantu benshi ibyo ntibyari twa- twarabiteguye byatumye twiyumvira ko mu minsi izoza tuzotegura ukuntu tuzora tugira inama mu gihe ibintu nk'ibi bi- u- uronse ikiza ukaba witeguye yuko ibintu bishobora guhinduka bigakenera ko mugira amanama nawe mukorana kuko amanama twara tuyakora turi hamwe ntitwa- ntitwashobora kwiyumvira ko ibintu nk'ibi byoshitse ubuhinga burahari ngaha mugabo usanga hari agahaza kabuze chantal ndikumana ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze nshuti mwese mwakurikiranye amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hano niho agarukiye dushimire enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma dushimire na fatu arimas karara yegeranije ibiganiro twabashikirije uwabihagarariye ni etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo tubasezeye tubifuriza ibihe byiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika